Kun sagalee Ameerikaa irraa galgala galgala sa'aatii lamaaf walakkaadha amma sadiitti raadiyoonidhaaf televezyiiniidhaan isinii dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Miseensonni paarlaamaa naannoo Oromiyaa irra ta'an rakkoo nageenyaa naannoo san keessatti mul'atu. karaa araaratiin akka hiikamu gaafachaatti turan kaleessa maree dabalataa aangawota mootummaa federaalatii fi naannoo wajjin geggeessuu isaanii himaniiru qophii dirree dimokiraasitiin gara boodaatti deebina miseensi koongireesii yuunaayitid isteetsi ilhaan omaar injifannoo mootummaan somaalee akkasumas humnoonni hawaasaa hidhattootaa alshabaab irratti galmeessan jedhaniiru kunis waan gabaasan gara boodaa itti deebinu ta'a. akka mooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa qophiiwwan roobii har'aatiif qabnu isinitti maatii alintu to'an ibsitu gammeetii amma oduu guddoo har'aatiif gara qaaduu sundeessu.
Akka mooltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa ji'oottan kudha saddeet darbanii fi sababa wal waraansaatiin kan gargar kutee ture. Balalii daldalaa gara naannoo Tigraayitti taasisu guyyaa har'aa muddee 28 bara 2022 magaalaa guddittii naannoo Tigraay gara Maqaleetti taasisuu yommuu jalqabu imaltoonni buufata xiyyaara booleetti argamanii gammachuu isaanii ibsaa akka turanii gabaasameera. Imaltoonni maddii oduu rooyiters haasofsiisee fi gammachuu isaanii ibsan erga wal waraansi jalqabame asii yeroo jalqabaatii fi akka maatii isaanii daawwachuudha. fi adeemaa jiran ibsanii jiru imaltoota kana keessaa tokko kan ta'an aadde kaasaay haayiluu akkana jechuudhaan ibsanii jiru.
abbaa warraatii fi daa'ima xiyyaa jaaladhurraa addaan bahee tanan as jiraachatii ture qormaata mana barumsaan talatanaati as dhufee tanan waan hundi cufame asumatti hanafe kaleessa yeroon oduun balalii xiyyaaraa jalqabuuf jedhu dhagahamu lafatti gadi kufee tanan boo'e faarumaan an gammade nan abdadhaa akkanumatti itti fufa nageenyi kun lafa akka qabatu waaqa nan kadhadha nageenyi jiraate wanni hunduu jira.
Intalli adde Kaasaay Salaamaawit Tasfaayees namoottan Maqaleetti imalaa jiran keessaa tokkodha.
Obboleetti tiyyaaf abbaa kiyya arguudha baay'ee gammadee tanan jira jarjareera yeroo kanatti kana caalaa homaa jechuus hin danda'u.
Namni biroo obbo Tasfaayee Taklaayii jedhamanus yommuu waan itti dhaga'ame ibsan akkana jedhanii jiru. Haala baay'ee gammachuudhaan guutamedha. Yeroo baay'ee booda firoottan keenyaan wal arguudhaaf adeemaa jirra. Baay'ee gammadeen jira. Tajaajilawwan hafanii kanneen akka bilbilaatii fi kanneen biroos akka hojii jalqabanii waaqayyoon hin kadhadhaa jedhan. Namni biraa gara maqaleetti imala isaanii taasisaa turan Nigistii Haayilemaariyaam gama isaaniitiin.
Intala tiyyatu daharra tureeyyu saniifan garana dhufe. karoora torban lamaa qofaaf as dhufee tanan achumaan hoggasuma waan hundumtuu cufamnaan asumatti hafe sun gara hoggaa tokkoof walakkaa ta'eera jechuudha amma nageenyi argamuusaa na gammachiiseera mana kiyyatti deebi'uudhaaf jarjaree tanan jira waaqni nagaa kana nurra haa tursuu waan hunda gara akka duraan jiruutti nu haa deebisuun jedha.
Daandiin qilleensaa Itoophiyaa erga jilli mootummaa federaalaa Itoophiyaa maqalee daawwatee booda kaleessa muddee 27 ibsa baaseen balaliin maqaleedhaa fi magaalota naannoo Tigraay irraa gargarcitee ture akka itti fufu ibsee jira. Itti gaafatamaan daandiin qilleensaa Itoophiyaa obbo Masfin Xaasawu dhimma kana irratti ibsa kennaniin tajaajilli balalii itti fufuun maatiiwwan gargarcitee ture walitti deebisuudhaaf daawwattoota gara Tigraayitti deddeebisuudhaaf. Akka waliigalaatti hawaasa tajaajiluudhaa fi akka gargaaru himuun isaanii beekameera. Dubbii himaan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa fuula tiwiitarii isaanii irratti guyyaa har'aa akka ibsanitti xiyyaarri daandii qilleensaa Itoophiyaa booyingi dhibbi torbaa fi soddomii torba guyyaa har'aa bakka buufata xiyyaaraa aluula abbaa naggaa qubachuu isaa mirkaneessanii jiru. Manni maree waldaa hawaasa siviilota Itoophiyaa yookaan The Ethiopian Civil Society Organization Council jilli olaanaan mootummaa federaalaa Itoophiyaa daawwannaa naannoo Tigraay keessatti taasisee fi marii hanga'oota naannoo Tigraay wajjiniin taasise dinqisiifachuu isaa Kennedy Abaate gabaasee jira. manni marichaa tarkaanfiin tajaajilawwan bu'uuraa kan akka ibsaa, bilbilaa fi baankii deebi'anii akka hojiirra oolan murtaa'uu isaa haala gaariitti fudhachuu isaa kan ibsee gabaasni kun waldichi miseensota kuma afurii olii kan bakka bu'e ta'uu isaa ibsee jira. Naannoo bulchiinsa Amaaraa godina Waagimiraa keessatti bakkeewwan humnoota adda bilisummaa uummata Tigraayin qabamanii turanirraa namoottan buqqa'anii kuma soddomaa ol ta'anii ammayyuu akka qe'ee isaaniitti hin deebine hanga'oonni godinichaa VOA'tti himanii jiru. Namoonni caalaan isaanii aanaalee abargallee fi sigaa bijjiirraa buqqa'an amma ammaatti akka qe'ee isaaniitti hin deebine kan himani bulchaan aanee abargallee alamuu kifilee bakkeewwan sun ammayyuu to'annoo adda bilisummaa uummata Tigraay jala akka jiran ibsaniiru. Akka bulchaan aanichaa jedhanitti jiraattonni bakkaawwan adda bilisummaa uummata Tigraayin qabamanii jiran keessa jiran gargaarsa namoomaa atattamaa kan barbaadanidha jedhaniiru. Dura taa'aan adda bilisummaa uummata Tigraay fi hoogganaan mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikiraa. Mikaa'el ibsa tibbana kana kennan keessatti humnoottan mootummaa naannoo Amaaraa Tigraay keessa akka jiran dubbachuu isaanii gabaasni Masfin Arraagee ibsee jira. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganaan waldaa amantaa kaatolikii addunyaa duraanii Poop Benedict baay'ee dhukkubsachuu isaanii hoogganaan waldichaa yeroo ammaa Poop Firaansis roobii har'aa haasaa taasisaniin ibsanii akka kadhannaan addaa taasifamuuf gaafachuun isaanii gabaasameera. Dubbii himaan Vaatikaan Maateeoo Biroonii dhimma kana irratti ibsa kennaniin umurii isaanii irraa kan ka'ee sa'ateewwan muraasa darban keessatti fayyaan isaanii gadi bu'aa deemuu isaa himanii dooktoronni haala isaanii dhiyeenyatti ordofaa akka jiran ibsanii jiru. Poop Benedict yeroo ammaa umuriin isaanii waggaa sagaltamii shan yommuu ta'u seenaa waldichaa waggaa dhibba jaha keessatti fedhii isaaniitiin erga hojii hoogganummaa bara 2013 gallakkisanii booda. Bakka addaa gamoo waldaa Vaatikaan jalatti argamu keessa jiraachaa akka turanii ibsameera. Suuraawwan isaanii dhiyeenya bahan irraa akka hubachuun danda'ametti nageenyi qaamaa fi sammuu isaanii dadhabaa deemuu isaa kan agarsiisanii akka ta'e gabaasameera. Chaayinaan namoonni biyyattii keessa seenanii dhibee koovidiin kan walqabateen akka addaan ba'anii kaa'amanuu seera taasisu kaasuu ishee hordofuudhaan yuunaayitid isteetsi namoottan chaayinaa irraa dhufan irratti seera haaraa akka fayyadamtu hanga'oota mootummaa yuunaayitid isteetsi waabeffachuudhaan maddii oduu rooyitarsii gabaasee jira. Jaappaan, Indiyaanii fi Maaleeziyaan imaltoota chaayinaa irraa gara biyya isaaniitti seenan irratti erga seera haaraa baasanii booda ibsa kana kan kennan hanga'oonni yuunaayitid isteetsi haala dhibee koovidii fi tarkaanfii fudhachaa jirtu irratti gama chaayinaatiin odeeffannoon iftoomina irratti hundaa'e waan hin jirree fi imaltoota chaayinaa irraa dhufan irratti seerri hordoffii aaraan hojiirra ooluunsaa in oolu. Jaappaan imaltoonni chaayinaa irraa biyya ishee seenan waraqaa ragaa koovidii irraa bilisa ta'uu isaanii agarsiisu qabaachuu akka qaban kan ibsite yommuu ta'u biyyi maaleeziyaa gama isheetiin imaltoota gama chaayinaatii biyya ishee seenan irratti hordoffii addaa taasisuudhaaf murteessitee jiraachuu ishee rooyitars gabaaseera. Chaayinaan wixata dheengaddaa ibsa baasteen bara 2020 as yeroo jalqabaatii fi amajjii 8 bara 2023 kaasee imaltoonni biyya alaatii galanii fi vaayirasii. Vaayirasicha qabaachuu danda'u jedhanii shakkaman akka bakka addaatti addaan ba'anii turan seera taasisu haquu ishee beeksiftee jirti. Gabaasonni yeroo ammaa dhibeen koronaa chaayinaa keessatti waan dabalaa deemee fi mannoota yaalaatii fi bakkeewwan awwaalchaa hedduu muddamuu isaanii yommuu ibsan odeeffannoon ifatti mootummaa chaayinaa irraa guyyaa wixataa ba'e immoo guyyoottan torban darban keessatti namni sababa koronaatiin du'e tokko qofa akka ta'e kan ibsudha. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televezyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukidhaa fi yuutiyuub irratti akkasumas marsarii tiivii afaan oromoo irratti kallattiidhaan darbaa jira itti dhihaadhaa yaada keessanis nu biraan gahuutti fufaa jennaa amma waan hafetti ceena. lammiin ameerikaa hidda dhalata somaalee qaban miseensi koongiresii yuunaayitid isteetsi ilhaan omaar injifannoo mootummaan somaaleetii fi humnoonni hawaasaa hidhattoota alshabaab naannoo giddugaleessa somaalee keessa jiran irratti argatan jejaniiru ilhaan dhiyeenya ganaa gara somaaliyaa imaluudhaan hooggantoota biyyattii wajjin wal arguu isaanii gabaafameera gabaasa sagalee ameerikaa kutaan afaan somaalee qopheesse jaalanneetu dhiheessa.
Kan Somaaliyaa keessatti dhalatan Ilhaan Omar kamisarraa eegalee biyyattii daawwataa akka jiran yoo ta'u Moqdishoo keessatti wiixata dabre pireezidaant Hassan Sheikh Mahmudii fi ministeera muummee biyyattii Hamzaa Abdi Barree akkasumas miseensota kaabineef paarlaamaa waliin mari'atanii jiru. kabajaa omaariif jecha irbaata barreen qopheessan irratti haasawa taasisaniin hoogganoonni soomaaliyaa hidhattoota alshabaab irratti milkaa'ina guddaa argataniif baga gammaddan jedhan ilhaan omaar alshabaab garee kabajaa islaamummaa salphise jechuun kan himatan omaar isa injifachuudhaaf tumsi akka jiraatu gaafatan.
biyyi keenyaaf amantiin keenya shororkeessummaa wajjin akka waan hidhata qabuutti ilaallamaati ture sababni isaas ulfina dhabeensa isaan nurratti fidanirraayi akka somaalee fi musliimatti jara kana ofirraa baasuu qabna hojii san keessattis waaqa wajjin kadhachuu waldeeggaruun barbaachisaadha.
bakka bu'oonni uummataa kan soomaaliyaa erga mootummaatti makamanii as yeroo jalqabaaf deeggartootaa fi namoota isaan filatan daawwachuu danda'aniiru kunis. sababaa duula waraanaa naannolee alshabaab jala turan bilisa baaseen ta'uu ibsan torban darbe mootummaan soomaaliyaa fi humnootiin naannoo magaalaa guddaadha jedhamtu isheedhuma naannoo shabalee giddugaleessaa kan alshabaabiin to'atamaa ture neergood jedhamu qabatanii jiru qondaalli raayyaa ittisa biyyaa soomaaliyaa odowaa yesuuf raage wiixata darbe raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti duulli kun. amma kutaa ollaa kan taate gaalmuduugiitti babal'achaa jira hidhattoonni alshabaab ammallee gandoota xixiqqoo shabalee giddugaleessaaf gama dhihaa daangaa naannoo hiraanitti dhiyoo ta'e keessa akka jiran qondaalticha amananii jiru gama biraan hidhattoonni alshabaab hojjetootaa fi konkolaataa dhaabbata teleekoom guddichaa kan soomaaliyaa irratti uggura kaa'uu isaanii qondaalli waraanaa kibxata darbe ibsanii jiru. gareen hidhattoota alshabaab kun hojjetoota teleekoomii kan hormuunditti akka ibsanitti naannolee garee alshabaabiin to'atamuu fi naannolee biroo kan mootummaan keessa jiru gidduu akka imalan hin eeyyamnu jechuu isaanii waraanni kun beeksisee jira uggurri kunis konkolaataa dhaabbaticha kan teleekoom ta'anis ni ilaallataa jedhameera. dubbii himaan waraana somaalee birgaadeer jeneraal abdullaahi alii aanood waa'ee uggura alshabaab teleekoomii hormundirra kaa'e raadiyoo sagalee ameerikaaf mirkaneessaniiru. sana dhageenyee jirra argineerras kaampaaniileen kun naannolee waaltaaleen teleekominikeeshinii itti manca'e suphaa turan lafa haaraa to'annoo mootummaa jala oolanittis tajaajila banaa fi. deebisanii dhaabuu hojjetaa turan isaan bakka waraanni ga'u hundaatti qophaa'anii jiruu jedhan harmud teleekoom uggura kana laalchisee yaada hin kennine akkasumas alshabaab tarkaanfii uggura kaampaanii dhuunfaa kanarra kaa'e jedhame kana laalchisee ibsa hin baafne anood akka jedhanitti akeekni hidhattoota kanaa kaampaaniin kun naannoo mootummaa fi humnootii naannootiin to'atamanitti tajaajila bilbilaa fi intarneetii akka hin deebisne. dhorkuudha kana malees gareen kun horsiisee bulaa dabalatee uummatarraas sochii hidhattootaa kan baadiyyaa keessatti gaggeessan yeroo argan odeeffannoo akka hin dabarsine dhorkuu akka barbaadan dubbatan alshabaab waraanni mootummaa duula gaggeessuuf neetwoorkii bilbilaa fayyadamaa kan jedhu odeeffannoo dogoggoraa qabuu jedhaniiru aanood.
waxay u haystaan ciidanku isticmaaliya ciidanku raadiyaal gaara leeyihiin.
waraanni tooftaa quunnamtii ofii qaba isaan kana beekuu dhiisuu maluu jedhaniiru kaampaaniin teleekoom kan soomaaliyaa naannoo mootummaan to'atamuu fi naannoo alshabaabiin to'atamu keessatti tajaajila kenna hojjetoonni teleekoominikeeshinii kana injiinaroota dabalatee wiirtuu dhaabuu akkasumas tajaajila neetwoorkii miidhame suphuudhaaf jecha naannolee gama adda addaatiin to'ataman gidduu. akka idileetti imalu kanaaf alshabaab dhaabbatootaa fi uummata bal'aa adabaa jiru jedhan anood mootummaan soomaaliyaa baatii hagayya yeroo duulli waraanaa jalqabe kaasee naannolee to'atan torbaatamatti dhiyaatan alshabaab irraa to'achuu isaa gabaaseera anood akka jedhanitti gareen kun caasaa teleekoomii fi wiirtulee bilbilaa itti barbadeessan galmeessaniiru ji'a sadaasa darbe keessa haarmond akka gabaasanitti. gidduugalaa fi masaraan teleekoominikeeshinii tokko dhoohinsa meeshaan ganda qaayib godinaa gaalmudug keessatti mudateen barbadaa'eera. alshabaab guyyaa teleekoomii barbadeesse sana haleellaa waraana lafoon deeggarameen maadhee mootummaa rukutuusaas amanee ture.
daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromootii qophiitti aanutti dabarra dirree dimokiraasii. miseensonni paarlaamaa naannoo oromiyaa irraa ta'an anji'a sadaasa darbe kaasuudhaan mootummaan rakkoo nageenyaa naannoo oromiyaa karaa raaraa akka furu gaafachaa turanii fi jiran kaleessa maree dabalataa aangaa'ota mootummaa federaalaatii fi naannoo wajjiniin geggeessu isaanii dubbatan gama biraatiin warreen rakkoo nageenyatiin godinaalee wallagga bahaatii fi horroo guduruu irraa buqqahan ammas qarqaarsa dabalataa akka isaan barbaachisu qindeessitoonni qarqaarsaa himaatii jiranii. galmoo daawit dabalata qaba.
ammas rakkoo naannoo oromiyaa gama nageenyaatiin mudataa jira jedhamuu fi kan furmaata waarawaa gaafataa jiran miseensonni paarlaamaa naannoo oromiyaa godinaalee adda addaatii ba'an qaamoo jiraawwachiiftuu mootummaa gaafachuu itti fufanii jiran kanaanis kaleessa mareen aangaa'ota naannoo oromiyaa fi federaalaa wajjin gaggeeffamu obbo Tolaa Yaluu miseensi mana maree bakka bu'ootaa walga'ii kanarra turan vii'oo'eetti himanii jiran.
Hooggantoonni mana marii bakka bu'oota uummataa Afaayyaa mana maree bakka bu'oota uummataa federaalaa obbo Taaggazeen akkasumas itti aantuun adda loomii fi bakka bu'aan mootummaa federaalaa paarlaamaatti Tasfaayee Beljigee nu mariisanii turanii dhimmi rakkoo nageenya Oromiyaa kan rakkoo Oromiyaa qofa otoo hin taane rakkoo biyyaa ta'uusaa akkasitti qabatamee akka jiru nu ibsanii itti hojjetamaa akka jiru nu beeksisanii maaltu hojjetamee waan hojjetamaa jiruuf waan itti deemame nu beeksisaayii kan jedhu. Waa bal'aa kaasnee fi amma akkuma kan naannoo Tigraay sana mareen hiikame akkuma kan hidhattoota Beenishaangul Gumuz mareedhaan hiikame rakkoon Oromiyaa keessa jiru kun maaliif karaa nagaa hin hiikamne kan jedhu waraanaan nageenya xumuraa bira ga'uun hin danda'amu. Aadaa keenyaan sirna gadaa keenyaan jaarsummaadhaan teenyee wal dhaggeeffannee yoo jenne gumaa baasuudhaan araaraan waa hunda xumuruun osoo danda'amu. Maaliif meeshaa kaasuu yeroo hundumaa barbaadama kan jedhu mari'anne lixa Oromiyaa fudhattee yoo ilaalte. Waggoota shanan darban kana qonni qotamaan turre hiyyummaan amma hawaasni keenya keessa jiru kun waggoota afurtama shantama darbe argeen beeku. Hiyyummaa kanaaf sababa kan ta'e rakkoo nageenyaa kana gatii ta'eef mootummaan dhimma kanaaf xiyyeeffannaa laatee hojii hojjechuu akka qabu. Tokko mootummaan mariidhaan rakkoo Oromiyaa keessa jiru kan mariin xumuramuu qabu mariidhaan kan olaantummaa seeraatiin seera kabachiisuun xumuramuu qabu seera kabachiisuudhaani. Itti hojjechuu qabaa waan jedhu kaasne amma marii gaafa siin jedhu hidhattooti Oromiyaa keessa jiran amma dacheen Oromiyaa hunduu qawwee fudhatee daggala seeneera. Eenyutu eenyu kan jedhu waa baay'eetu si rakkisa. Humnoonni hidhatanii naannoo Amaaraarraa seenan jiru. Namni guyyaatti du'aa oolaa. Hidhattoonni Abaa'oo Shanee jedhamanii as keessa jiran jiru. Hidhattoonni adda addaa Oromiyaa keessa jiran jiru jechuudha. Kanaaf eenyutu eenyu kan jedhu. Adda baasuunsi rakkisaa kana gochuudhaaf mootummaan qaama wajjin mari'achuu qabu wajjiniin mari'atee rakkoo kana karaa nagaa hiikuu qabaa kan jedhu kaasne akkamitti mari'atamaa eessatti mari'atamaa maalirratti mari'atamaa kan jedhu mootummaa fi hidhattooti Oromiyaa keessa jiran kun walii wajjin kan mari'atanii xumuran yoo ta'e gaariidhaa waan jedhu hin qabna qonnaan bulaan ganni bara kuma lamaaf kudha shanii osoo hin dhufin qonna isaa karaa nagaa akka qotatuuf dhiibbaa uumuu qabu. Jaarsoliin biyyaa abbootiin gadaa abbootiin amantaa mootummaa irrattis hidhattoota daggala jiran irrattis dhiibbaa uumanii kun nagaatti dhufu akka qabu. Yeroon walitti dhukaasuu dhaabbachuu danda'utu irra jira kan jedhu dhimmoota kana kaasne irra kan biraan dhimmoota deebisomsuuti. Godinonni wallaggaa arfan shawaa kaabaa keessaa aanaan shawaa ba'aa keessaa naannoon fantaallee godinni gujii godina beddellee fi lubbaa boraa keessa naannoleen muraasni guutummaa guutuutti akka Tigraayitti warra diigame kanaaf maal barbaadaa deebisanii misoomsuu barbaadaa mootummaan federaalaa mootummaan naannoo dhaabbileen misoomaa akkuma naannoo Tigraay kana godhamaa jiru itti deebi'anii naannolee kana deebisanii qabu waan jedhu. irratti hooggantoota olaanoo kanaa wajjin mari'anne irraa.
Mee walga'ii kana gubbaa irratti gaggeessitoota mootummaa federaalaatii fi kan gaggeessitoota mootummaa naannoo irraa kan argaman eenyufaa akka ta'an nu eeruu dandeessu.
naannoo Oromiyaa irraa ministeeronni muudamanii ministeera ta'anii sadarkaa federaalaatti jiran jiru. Hooggantoonni paartii jiru. Akkasumas hooggantoonni miidiyaa fi kominikeeshinii mootummaa jiru. Pireezidaantiin naannoo keenyaa jiru. Jarreen kana wajjiniin mari'annee waliigaltee gaarii irra geenyerra.
kabajamtuu adda beetel malkaamuusii miseensa paarlaamaa itiyoophiyaa walga'ii kibxata kaleessaa gaggeeffame irratti hirmaatan biroodha aangawoota naannoo fi federaalaatti dabalata gaggeessitoonni mana maree bakka bu'ootaa fi mana maree federeeshinii irratti argamuu dubbatanii qaamonni mootummaa gaaffiin dhiyaateef kun deebii kennullee himanii jiran.
deebii isaan nu geessan nus kan barbaannu uummanni oromoos uummanni oromiyaa keessa jirus oromoos ta'e sabni biraanii nagaan bahee nagaan akka galuudha kan barbaannu kanarratti hundumtuu hojjechuu qabna. Kanaaf qaamni nageenyaan galuu barbaadu jiraannaan balballi keenya banaa kan ta'ee fi har'a taanaan illee karaa nagaan simannee qaamota hidhatanii jiran waliin nageenya uumnee nageenya badee kana deebisuudhaaf eeyyamamoodha kan jedhu nu laatan jechuudha.
Lolli dhiyeenya keessumaa godinoota Wallaggaa, Horo Guduruu fi Wallagga Ba'aa aanaalee naannoo sadii waldaangeessan irratti mul'ataa jira jedhame namoota kuma hedduu qe'ee buqqisee jira. Dhaabbileen tumsa gargaarsaa namoota buqqa'an kanaan ga'aa jiranis ammas uummanni qe'ee buqqa'ee jiru hedduu waan ta'eef tumsi gargaarsaa dabalataa akka dhiyaatuuf gaafataa jiran. Dargaggoo biyyaan saaddeessisaa dhaabbata Akmoon Inisheetif Piroojeektii jedhamuuf hojjeta. Dhaabbatichi dhiyeenya Finfinneetii gargaarsa namoomaa jiraatota irraa walitti qabee buqqaatotaaf hiriiraa jedhe. Dargaggoo bayyansaan lakkoofsi buqqaatotaatii fi gargaarsi dhiyaataa jiru waan wal hin madaallee fi ammas tumsi dabalataa buqqaatotaaf ni barbaachisaa jechuun VOA dubbate.
Fayyaa fi barnoota baay'inaan kan ilaaliin fayyaan keessumaa qubattoota mooraa buufataa konkolaataa keessa jiran isaanii baay'ee yaaddeessaadha. Dubartoonni ulfaa jiru. Kan nuti buufata konkolaataa sana keessatti illee dahan idiin kan lakkuu dahan illee ni jiru. Kanarratti baay'ee rakkisaadha jedhee Miseensonni paarlaamaa Oromiyaa kan nagaan Tigraay fi Beenishaangul Gumuuzitti bu'e Oromiyaattis yaabuu hojjechaan mootummaa federaalaa fi naannoo gaafataa jiran hojiirra oolmaa waadaa aangawoonni kun kaleessa seenan ammas itti fufuudhaan akka hordofanis dubbatanii jiran gabaasa sagalee Ameerikaaf galmuu daawwiti Adaamaa irraa.
daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromootii gara qophii addaatti dabarra.
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii tiiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu voa itiyoophiyaa chaanal yookaan nss itiyoosat virchuwal chaanal 57 digiris ist irratti lakkoobsa addaa ka sistemii virchuwal chaanal ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota itiyoophiyaa eertiraaf jibuutiitiif 6,230 ka soomaaliyaatiif 6,231. ka keeniyaatiif 6,232 hordoftoota voa 24 yookaan voa 24f 6,233 akkasumas daawwattoota voa tv yookaan tvmc duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariiti keenya voa afaan oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii tiwutarii instaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Pirooduusariin teenyarraa beeksisa tokko jira jettee saniif dura beeksisa sin dhageessisne amma gara qophii addaa itti jennetti dabarraa as yuunaayitid isteets kutaa koloraadoo keessatti magaalli deenver heddummina godaantotaatiin warreen muddee sagalii jalqabee akka tasaa atoobisiidhaan itti seenan kuma tokkoof dhibba shan ta'an keessummeessuudhaan wallaansoo qabaa akka jirtu kantiibaan magaalattii an ibsan. godaantonni kun haaraan kun jechuudha an dhufanis yeroo tajaajila hawaasaa hedduu barbaadan kanatti yeroo ayyaanas waan ta'eef magaalattiin jarra kan hunda nama kumaa fi dhibba shan ta'an kana qarqaaruudhaan cinqamaa akka jirtu gabaasni keerolaayin parsuwetii vii'oodhaaf qindeessite an ibsuu bafqaaduu moradaatu dhiyeessa.
Nama biyya Veenzuweelaatti dhalatee dargaggoo waggaa digdamii tokko ta'e kanaaf magaala kutaa Kolooraadoo danvariin keessa asiif achi deemuun hedduu cimaadha. Magaalli danvarii hedduu diilallaa jaakkeettii sadii fi shamisii afuriin uffadhee jira jedhe. Namni nu maqaa Aleeksi jedhuun waamnu kun nageenya isaatiif jecha maqaa isaa dhugaatiin waamamuu waan hin barbaanneef. Ameerikaa kibbaa irraa ka'ee imala karaa dheeraa keessa erga darbee booda erga Denveriin ga'ee guyyaa lammaffaasaati. Nyaata malee, uffata malee, ittuudhaan nan dhiqatin, ittuu hin rafin, bosona keessa guyyoottanii fi adeemaa turre. Karaarra rafeen ture. Baay'ee ulfaataadha. Haa ta'u malee kaayyoon koo har'aa asii Yuunaayitid Isteetsi keessatti hojjedhee of jijjiiruudha jedhe. Aleeksi torban dhiyeenya kanaa kaaba Yuunaayitid Isteetsi daangaa Meeksikoo irraa kiloomeetirii kuma tokkorraa ka'anii atoobisiidhaan godaantota Denveriin seenan kuma kudha shan keessaa isa tokko. Dhimma kanarratti kantiibaan magaala Denver Maayikel Haankookii akkana jedhu. Akka atattamaan deebii kennanu koongireesiidhaa fi bulchiinsa gaafachaa jirra. Har'aa fi tarkaanfii yeroo gabaabaa feena. Tooftaa fi tarsiimoon akkasumas karoorri yeroo dheeraa dhimma godaantotaa irratti nu barbaachisa jedhan. Haalli qilleensaa hedduu diilallaa ta'e ayyaana waggaatii wajjiniin wal qabatee dhaabbileen tola ooltotaa akka gargaarsa gahaa illaanne taasisee jira. Haa ta'u malee galgala tokko keessa konkolaattonni fe'isaa ja'a qodaa gargaarsaatiin guutamanii jiraattota Denverirraa nyaata, uffataa fi namfakkee ijoolleen itti taphatan fe'anii bakka gargaarsaa gahaniiru. Saataanotaanii fi haati warraa isaanii qodaa shaanxaawwan ja'aatti guutanii fidanii gargaartotaa fi kennanii ba'uu isaaniiti. Namoonni hedduun dhufuun isaanii gaarii natti hin fakkaatu. Garuu waan yeroo ammaa addunyaa keessatti deemaa jiru waan agarsiisa. jedhan Magaalli Danver magaalota hanga'oota mootummaa federaalaa wajjiniin seera dhimma godaantotaa hojiirra oolchuu irratti hojjechuudhaan godaantota irratti tarkaanfii hin fudhanne keessaa isa tokko. Warreen saanchawaarii sitii jedhamanii beekaman keessaa jechuudha. Godaantonni harki caalaan danvariin jiran warreen sababa diinagdeetiif jecha godaananii warreen veenzuweelaa irraa dhufanidha. Kaatiriin Chaan abukaatoo dhimma godaantotaati. Akkana jedhu.
Lammiilee Venezuelaa biyya isaanii gadhiisanii godaanaa jiran irratti yeroo ammaa xiyyeeffannaan akka jiru beeka. Garuu oggoottan kurnan darban keessa Hunduraas, Guatemaalaa, El Saalvadoor fi biyyoota akka Meeksikoodhaa wajjin illee rakkina wal fakkaataa qabaachaa jirra. Lakkoofsi godaantotaa kun yemmuu hir'atu argaatiin jirru. Haalli diinagdee fi tasgabbii biyyoota kanaa keessaa lakkoofsi godaantotaa akka hir'atu gochaatiin jiru.
Warreen haalli godaantotaa gara Yuunaayitid Isteetsii yaa'aa jiranuu akka dhaabbatu barbaadanu haala magaalota akka danbar irratti sagalee akeekkachiisaa dhageessisaa jiru. Iraame Hilmaan dhaabbata Federeeshinii Fooyya'iinsa Godaantota Ameerikaa yookaan Feer jedhamee beekamurraa akkas jedhu. Qabeenya dhuma hin qabne hin qabnu. Ittuu qabeenya dhuma hin qabne qabna ta'e kana keessaa kamuu rakkoon ta'uu ture jedhan. Halkan tokko keessatti godaantota dhibba tokkoof torbaatamii shantu danbariin seene. Warreen bakka quubsamaa keessa jiran caalaa magaalicha seenaa jiruu jedha gabaasni Kaarolaayin Pireesuutiin kutaa Koloraadoo magaalaa Denver irraa qophaa'e.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiilee har'aaf qabnu kan maalii xumurreerraa yaada keessan imeeliidhaan VOA foon abiyooniis.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa feesbuuk.com slash VOA afaan Oromoo tiwutarii fi instaagiraam irratti immoo ati VOA afaan Oromoo jedhaan nu ergaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. waahiloota keenya biyyaaf as waashingtan diisii irraa gabaasanii dhiyeessaa turan gulaala sagantaa kanaa akkasumas proodiisarii fi ogeessota qophii kana qindeessan hundumaa wajjin ta'uudhaan amma boruutti